mubandanya mwumviriza ijwi rya amerika miriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri ya gatanu muri kumwe na joe diane n'ahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ingorane za fnr mwazumvise ingorane z'amizero y'abarundi mwazumvise icyo kibazo cy'amizero y'abarundi kirakwiye kuva mu nzira
uyu ni yves sahinguvu umudasigana w'umugambwe iprona ari mu mwiherero w'abanyepolitike b'abarundi mu ntara ya kayanza iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ayenda biciye ku masonga mu kanya kuva kuri uno wa kane abanyepolitike b'abarundi bari mu mwiherero w'iminsi ibiri mu ntara ya kayanza bimwe mu vyo bagarutseko ni ukuraba ingene amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yoba atakanenge mu mutekano ntangere umunyamakuru wacu evariste nziko banyanka niwe ariko arakurikirana ivy'uwo mwiherero abanyepolitike bitavye mu mwiherero basabwa n'umuhuza w'abarundi gushika ku masezerano bita urupapuro rw'inzira gorongora ayo matora yo muri bibiri na mirongo ibiri ariko bamwe basanga haragahaze icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka agato rwasa asaba ko gukumira abandi vyohagarara yitanga ko akarorero ko we nabo basangiye urunani rw'abigenga ata burenganzira bwo kwidegemvya mu gihugu bafise hano focus n'amatora c'est une bonne chose none amatora akogwa n'abandi akogwa n'abasitoye je pense alors la question qui se pose ngaha ni yihe on est citoyen quand on ne l'est pas quand kuko umurundi wese akivutse akiri umwana mutoyi il est citoyen mu gihe avutse ku bavyeyi b'abarundi canye arashaka no kuba umusitoye yaburonse none ko muvuga ngo amakoalisiyo abaho igihe c'amatora donc kampanye igeze deux semaines de campagne niho abo bantu baba basitwaye ahasigaye ntibaba basitwaye umwe arekurirwe kwiyumvira ibibazo by'uburundi abyiyumvire ko ubundi ngo kirazira Yves Sahinguvu umudasigana atemera uburongozi bw'umugambwe Iprona asaba ko abigenga boronka ubwigenge bagakora politike afatira ku rupapuro rw'inzira fedorute rwo muri bibiri na cumi na gatatu rwemerera umurwi w'abo bantu kuja mu matora bigenga ingorane za FNL mwazumvise ingorane z'amizero y'abarundi mwazumvise icyo kibazo cy'amizero y'abarundi kirakwiye kuva mu nzira none ko mbona hariho are ya kuru constitutionnel ndabigaruke ko ivuga yuko ari asimiro parti politique kiriho harya ivyo babigize kera kuko leta yashaka yuko itaba imwe muri leta iraba abandi baronse 5% ingene boja muri leta byaraborohereza baca baca kuri ako kantu kugira ngo batore inyishu mbega fonctionnement de parti politiki zozo ya amizero tuvuge akoko nikokora kugira babareke babandanye batore iyindi nyishu babandanye bagira des activités yego yatanze nyishu harya ngo la loi sur les partis politiques none kera ko la loi la constitution ivuga ko va au gouvernement les partis ntibavuga les indépendants les partis qui le veulent et qui ont eu 5% ariko mwarahinyanyuye mwarahinyanyuye kugira ngo abo indepanda bashobore kuja muri leta ubu hani mwohinyanyura ku ruhande rw'umugambwe CNDD-FDD umunyamabanga mukuru wawo abona ko ziguruzuguru abarundi barimwo zituruka ku bubeshi bwaranze abarundi na cane cane abanyepolitike Evariste Ndayishimiye agaruka ku bijanye n'umurwi wo gutohoza ukuri ku vyabaye mu Burundi utegekanywa n'amasezerano y'Arusha maranumva ariko baravuga umugwi severe bawu bakawuryoza bamwe abandi bakavuga ko umenga ntacyo ushoboye muga sindigera numva nitwe abatuvuga ukuri sindigera numva uvuze ati erega nitwitora amakosa twebwe none nk'ubu botubwira abo basinye amasezerano yarusha igituma ibihumbi bibiri na gatanu vyashitse bataraheza ivya severe kubera iki kugira tumenye imitego uyu musenyeri azohura nayo erega ijya yatumye mutabikora niyo n'abahura none muri mwese ko muri mvuga kuri ko mutamubwira ndababwiye yuko ikintu cya mbere maze kubona muri iki gihugu cyacu ikinyoma umunyamabanga mukuru wa sendedevdede asaba abanyepolitike bagenzi we kuva muri sokwe niruze bagafatira ku bitagiye mu ngiro muri fedorute yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu igikorwa nk'ico caratunganijwe kandi n'ibiro vy'umuhuza Edward Nduwimana mu kwezi kwa gatanu guheze ico gihe kwari kurabira hamwe ingene umubano w'abanyepolitike wifashe mu gihugu ku mugwa mukuru w'intara ya kayanza evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika urakoze evariste nzikobanya nk'amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'ibidukikije mwari muzi ko iyo umuntu akoresheje agasaho hagukoresha ishashe aba akingiye ibidukikije ishirahamwe apebeye riharanira gukingira ibidukikije ryarabitahuye gutyo ritanguza umugambi wo gukoresha udusaho mu burundi umunyamakuru wacu elojuri kaneza atangura inkuru yiwe adushikana ahakorerwa utwo dusha usaho ibi dukoresha hariho impapuro zimwe tugura turi kwibarabara rya cumi na kabiri nimero mirongo ine na zibiri muri karitiye gitega zone kinama mu buraruko bwa bujumbura iyo igana impagaritse umugabo w'imyaka mirongo itatu n'ibiri w'abana babiri ari mu nzu akoreramo udusaho dukozwe mu makarato dusubirira amashashi uwo mugabo yabwiye ijwi rya amerika ahavuye iciyumviro co gukora utwo dusaho ndabona umwanda amashashi atera ngene atabura murabona umwanda udukikuje ibintu byose bata mu mabarabara uwundi mwanda ho warabora ariko amashashi ntabure ndiyumvira aya mashashe kera na twakoresha nk'utu dushashe duto duto utu dusaho mbega none utwo dusaho dukozwe muki hanyuma hariho n'izindi cyane cyane turi dukoresha izindi ziva mu mahinguriro kera bagenda guta kubera igipapuro ugitaye nacyo ugitaye nabi ki mu bintu bita ama POP polluant organic persistant niho rero twagiye kubasigura muhinguriro izi mpapuro zanyu twoshobora kuzikuramo ikindi kintu kubera mugiye kuzita gutyo muzoriha transport muzoriha iki abakozi bo kubipakira kubisesa baratwemerera mu bushikiranganji bw'ibidukikije uyu mugambi bawonamo intererano idasanzwe hemi ndayishimiye ajejwe kumenyesha amakuru mu bwo bushikiranganji aya mambaraje biodegradable bakora azafasha mu kubungabunga cyane isi yacu ari dutunze uretse ko bibafasha mu kuronka amafaranga harimo n'akandi kantu k'ubuntu mwabonye nyamwera ari ngaha ikimuga cyacitse ukuguru kiri ngaha mwabonye nk'ikiragi kitavuga bamwe muri abo bagendana ubumuga twabasanze ku kivi kuri uyu wa gatanu jeannette muhayimana umwigeme w'umunyamwema w'imyaka cumi n'icyenda ni umwe muri bo ndiko ndakora ibijyanye n'amamburaje yo gusumiramwo kugira ngo turabone yuko twogwanya amashashe twayagabanya mu burundi buke buke ikintu cyahindutse nahora nirirwa nicaye atana kimwe nkora byarampaye agaciro ndiko ndakora nk'amasashe yamaze kuyatugurira noronka n'agasabune udusaho dukorwa n'ishyirahamwe ya pebe twahora dukorerwa hanze y'uburundi ubu n'impagaritse asanga nawe yokorera isoko mpuzamakungu utu dusaho turabye no mu karere ka east africa twaraganira n'abantu benshi ni ukuvuga bose bagira amakomande mu bushinwa ariko abantu hakugenda kubikoresha mu bushinwa ubu basigaye babikoresha aho iwanje tubashyira n'amazina bashaka na pibisite bakeneye hagiye n'ishaka ry'ubutegetsi ntacobuza ko utwo dusaho twoshobora kudukorera ngaha mu burundi tugakwiragizwa no muri east africa no muri afurika yose udusaho dukorwa n'ishyirahamwe ya pebe turi ubwoko bwinshi hari udutekera ibintu bitaremereye nk'irobo n'udushobora gutwara ibiro bigera kuri cumi na bitanu utwo dusaho dukozwe kandi ku buryo dutekerwamo ibintu bitose ntidutabuke eroje wuri kaneza bujumbura ijwi rya amerika iyo nkuru mushobora gusura kwiyumviriza kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu koma nk'uko bisanzwe iminsi yose ya gatanu nkano mango ijwi rya amerika tubashikiriza agakino muri kirukuri
murika murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri
eee mbega sandra oui.
ko nuriye bisi nihuta uh -huh. cya gitoki mucurano urinkana wamboneye komvore yagipakiye ego kiraha inyuma mugabo warize nawe ucibutse utema jusitema mbonye tubwira dushike vire ca ndibuka ko igihe bisi yagurukira usange kuri parikingi harabye neza ahwi nico twiza shacu kuvuaja muri babiri mbega sandra qu'est-ce qui nous va pas burya muri traje yose nabwiye mvuga jenyine we witabira gusa nibiki ibuye rusange ntipreocupe ati preocupe ko zine ya papa yejeje kudukura mu gashomeri twarimwe uri preocupe n'ibikiwe gasore yarambwiye ibyo bintu nde gasore gasore hamwe byoba ari byo n'ubabara naje ngo ni biki yambwiye
sandra akazi nenda kaziyemwo byinshi none aba barengero barakanyina bande bakakwimiye gasore ubwira umere nk'aho munyeshuri ayobegwa agahita avuga ngo mwigisha yanyiby'amanota kandi azi neza ko atari to
ariko gasa
jewe ndazi ico bampoye Eh.
ndagitora Mhm.
ndagitora nta Eh.
kazi nari kumuronka na paparisi Mm, Jewe none ko ba- ndabizi, ni ukuri.
none ko abandi bakaronse shasanze Eh.
iyo nza kuba umurengero Mm.
wari kubona ubudasa waraba ko batari kumpa kiya kibanza ca joni Mm.
wibaza kurya andusha uburambe mu burovyi gasore gasore naho uvuga uko je mbona akazi katanzwe hakurikije amategeko kandi ku mugaragaro reka sha reka Aha.
wowe ko baguhaye igifukamunwa oya wowe bura kubavugira oya eka nta gifukamunwa ngaho nakoze ikibazo nk'abandi ngira Araba bambwira, chance sha ndumva sinabwa amanota menshi oya nico gituma bampaye ak'ubukontable none ubu singiye kuhagarira kandi umuseru Aha.
hajya nawe ubya ntiwosha bwose Eh.
wowe usanga nawe hajya bagukinye nawe utabizi Eh, hajya arise na se Mm.
barazi ico bafunze oya alice ntumwiyumvire uko atari oya nimba bagushize mu mamanevre ni ukuvuga niyo manota waronse genda rero ugakore inde aha wewe nyine jewe mwene mugejije nja kwikorera amasanduku uhuwa bangaye de toute façon wansi ikibanza cawe ntikiburi ugisimbira baragasimbira mu mahwa Mm.
inge y'umugayo jewe huwa murajya nzitunga emagaye sandra ibintu birakomeye rero uko niko yiyumvira ubu gasore basha uko none gasore tuzomugera gute gasana bizi
yo yo uwo munda ruranse mbega yemwe nanje ndakwaye munda yo ibibizi byo mu mwonga yo abiza kutumara yo Ah, ngaho nje kwa sugumwe yo Ah, gume ngo harugaye ga yemwe yo ah, muntu eh, wowe uriyo Eh, gira uveyo hewe gira uveyo Eh, navyo biranse yo Ah, mbehewe uzi neza abantu bakeneye isuku umwe ngaha mu ikambi uko bangana urubuga ukakwica amatwi ntuze vayo vayo bisa abandi
hano ho ngaha nabo ntibaha n'umwanya umuntu nkumva aho ya- yameneye amatwi gantutse ewe ubwoko abanyebugo bavamo bwarapfumwe Hu, urabona aya marushwa banteye gantu Oh, yo oya ndaruhutse na gatoya Yo, eh, bitwi sa uri kurandodorera ko nk'uwataye umutima Eh, sinamenye ko ari wowe mafoza imbabarira n'ukuri mugabo nawe watevye nuko nyene naje ndaje bitera bitezura si jewe ayo mbonye jewe muri kino gihe Ntumbarire.
nsubira kuvuga Eh?
ahubwo ngurandara mu isaha iyi imwe gusa Aho.
nikubise mu kabine nshuro izo
zitatu Hmm, gatatu ko ari kenshi wahavukamo amazi mu mubiri oya n'ubundi ngira n'umwe iyo bapfa barakora ikibi naho nagendeye Gusa.
sinaye bwabona abantu banezerwa abandi bariko barahwera emwe mbona badukenyereye iyo wumva ubu naho dukizwa n'iki reka naje nafashwe Eh, kandi turi benshi womera nk'ushikaye iyo mu ikambi wokumigwa reka n'akaga oya sinja kure sinja kure ah, ah.
Mm.
byatezuye gatoya gusa Eh.
byova byankera mu nzira Yo.
zirakubwiye ko ari ku munota ku munota ego wambwiye emwe aya mazi yo muri iyi myonga ne nabonye ko azotugirira ingaruka mbi
mbaraga izo nzige z'abanyabugo babigera nkana Nkana?
nukuraba ahubwo ko atavyo bayameye cyangwa bituma tugwara mu nda navyo vyoshoboka urazi ko batwanka kandi bashaka kuduhonya kandi impuze yo none rusange ga ntitwaratumye imigezi ko tutari bwagware
nuguperereza neza tukabimenya abo ntaho bataniye na ba baseruko birusange vy'ukuri n'amasato maso ubugesera busa eh ubu wese guhungira imvura mu muvu yo ariko inzigo yabo jewe irantangaza none twopfa twese hoho bokunguka iki bokunguka ko ivyabo baca baguma babisakangira bonyene none we ntuco ubibona ku bw'ico bakareka ikambi yose y'impunzi igatikira Bagesera ereka barara.
benshi bariko bariyadata ngaho mu mahema emwe bakirikwa ejo ntibazoramuka kuko baguma biruka ku misozi nabo nyene nkumbare Yego.
ewe banyabugo barakadukoreye baragahura n'ikiza baragapfa wasutamye baragahura niyo twahuye kuva mu gitondo ubu. umve hewe ura- urasubiye Yo, mpore- Yo, ra- ra- ra- yo, ngo- yo, nasubiriye rero Mm, Aha mbega rero ko kibuga- bitanguye yo hava nsubire mu kabine rero oya oya amafu oya nije nije nsubire ubwa mbere ndindiye oya ntibe kunda kurindira ntuze niwe kumyereka none we gutebayo Reka hanze hinge jewe nyaruteye amanda kubise
oya yeye Yego.
bitwi oya Yego, ni utambishije ubunyene ndayarekurira uca uyakura biragusha ntapfeye reka niwe witebeye mafoza nk'ubu simba mpejeje Mvira cyangwa gusa.
urabaho wituma ngaho iyo gihema ntawe ukubona oya bisa njayo wewe nawe mwihe Oya, njayo eh.
yiki murabona bisa bigaho bisa
funde ntego haguruka muhungu turageze uja guhiga amazi meza erega hamwe ikambi benshi bagwaye mu nda kubera aya mazi yo mu mwonga haha bahwemba tubaca hegashe bahwemba ubwo muba tugire nka wa munsi eshwe genda wewe Ha, sha niho mafoza arinda bita ibipfamutima ndaki kutwima amazi mbesha aho muri za mpapuro bashuyagiza hamwe ikambi ntiwisomeye ko batwita ibihore kakubibutsa.
Eh, nitukira abantu mu maso yabo ibintu bikabandanya uko iyi kambi yose izicika itobo ry'abapfuye ndakurahiye wa muntu none ata mazi nta buzima turapfa nta gasirya
jewe ndatanguye kwemera amafoza kabisa yego kutangara usura amaso abanyabugo n'ibipfamutima hey, ubu kwimya amazi ntataniye n'umwicanyi mafoza yarabitoye oya muhungu Oyiki.
irya amafoda ntiwoca ubica ati ntuca ubica urazi ko yamari ega yamari kararenze urugo eka mwishwanje he ivyo avuga nivyo he none ico yabeshe ngaho ni giki he impunzi ntiziko zirafatwa n'indwara ku bwinshi nk'isazi abanyabugo bari aho barorera atani ikigongo bibatera
simpariye ko badufata nabi Eh.
mugabo Mugabo mugabo iki?
dutangira ku- kubita ibipfamutima none tubite ega twaba dukoze nka huwe uti tubite gute none he aberanda barakarusho sha jowe bangeza ahantu birabasha umwanza gucira icobo imana igucira icyanzu uranyumva babajwe na nadia wanje shaho agere yugare resitora yiwe ataco ndi bumufashe nkumbarire he dahira hakira yuga resitora nadia byagenze gutega funde
kuva ivi z'urusanga bazugariye ku mupaka abakiriya bagiye bariyonjorora kamwe kamwe gushika barakama ntumbwire kuri ega ku ega nizo bakunda hajya kwa nadia
noreka funde ntabiratuma kizama kendo
nico baracimvire be na nora biranka eka uwari yemeye kuzibazanira sinzi byamugoye ntiyaje ntiyaje yo aho rero basha aho ni hatari y'umu wa muhungu Ah, ah. none bizoca bigenda gute urumva ngirenje ku biti nce no ku mabuye dondera akazi ndamuha umutahe yanagure resitora kuri kose aho urabona woronka akazi gahibuko eh? ugahawe nande Eh, si- si- sinzi mugabo ntegeza kugira icyo mfashije nadia nuko ufashe iki nawe ntazoshika mpiga akazi akariko kose ni ukuri ntazogakora ni ukuri nda- ndamuha umutahe ndamuha umutahe Uh, ariko gusara n'umwete nta banyabuga utoronka nakaze ndakurahiye Eh, eh, mama
hemwe nibikiga bitwe ngo mudufashe Tugufashe iki?
mafoza Mafoza baye iki?
ararwaye ararembye Eh.
tumujyane ku ivuriro ya ya ya ya ya ya ya funde ntiwumva bimwe nama ndakubwira yo aya mazi yo mu mwoga aza kutumara
Karibu. Sale. Mama we. Mbega gasurprise. Reka mwe nabazigira usange. Eh numva tuje nyene tuje directement iwawe kugusezera Pave.
Ah.
Iyo nkuru sanda mbwiye niyo. Cyane gose. Ikibazo twaragikubise hasi Ego.
kwere.
Ego, oya.
Agende resources zimene. Sandra nawe ni comptable. N'amabose muza mwayamenye.
birakomeye hewe ndabyumva papa na murijo ntibabitebeje sha bamaze kwafisha amanota twaronse baciye batugurisha inama byihuta Yego, washa. Félicitations, les filles.
merci murabaye abafonctionnaire nyene birakomeye Sasha, dufelicite wongere ni ukuri jewe bro agashomeri kari kageze hano Yo, basi. none ndabaza imana iki none oya bro inkuru nziza nk'iyi oya sasa hoze bro oya shamari reka tugende gutekera sha icyo ni depart sha irusange Eh, mama, urazi ko ntekera varize yanjye niya Eh.
Colombe. ndazi biza kuntwara umwanya mwinshi Oya, bara. Ego, shama, reka Ko biri tugende kose sha.
muvuma muri aha muratekera mu ijoro vera Ijoro.
on doit partager quelque chose Ijoro.
erega abaca sinzosaba kubabona vuba oya Ah.
tuzobona aha ni rusange si iminota mirongo ibiri gusa gatari mirongo ibiri nayo yakwiye gasanga umushoferi yatuzanye yagenda nk'inkuba muri cinq minutes twari kuri parikingi
nimbwa muriye burisi yatuzanye twinatiyera papasi mwaho icyo twabacuza
ibyo kuvuga
hamasha sandra bo baratomboye Ego, kwera ego Yumva.
cane.
Ego, Gusubira.
regari urumva inshuro nyine urahevye Eh, bizogenda Oh.
gute oyasha uri tugisangiye sitati y'ubuetidi nzobyiga nzokubwira sindabona icyo nzofata mbega shaka uri seribatere gashahu Eha, navyone.
ubuzima bwawe ntiwihindukiza uko Eh, ubyumva urabizi.
Ego. uragacamwo Ntabwo tife.
ndabwire gabaje nabyo ntabandi mahiboye oya ntimwari kunsiga ku depote nukuri mari.
nari gupostira nanje nibajije ko utari interesi kuko na je ndimahe oya nta kumusiga kuze sha wenyene gaha ukiri abajene mariya plus Suko.
ntabwo Mwachake. kumbatirana ko mdeza muwe Eh.
ntunyishinge mara ko nagikano twaramaze kumenyera kwaba seribateri geographique imenyereye
Niriya kagatwe ngo nzoga kumbura abashana ukuri.
kumbuye uzoca ukubita urutsinga mwana gusimbane iyo si ingorane
natwe muri weekend Ego.
tuzoza mu ikirori Ah, kwera wambwira ko nomara amezi atatu je yarise ntagiye muri boate ntibishoboka canke ntabonana na mama oya.
utavuze giti mpoze nawe ahubwo ndakeneye kumenya ingene umusezera ati kumusezera tubwire kasha nta birebire Mm.
ofe tugenda naramwikuyemwo Mm.
kuko yaranyeretse ko tahorasiyo nimwe akeneye kugiranira nanje oho sinshobora kuguma niruka inyuma y'umuntu mbona nawe yuko atanshuhira atagira nte eka namwikuyemwo vrema shari iyo desizio wafashe ni nziza vrema gukunda utagukunda ngo ni nk'imvura igwa mu Mw'ishamba.
ishyamba
ntashuma urukundo rwa sansinike Mm.
si urukundo Nibyo, Oya.
mwambi naramushize muri poze ubu yako nironkeye akazi nta n'ikindi niyumvira nzoguma nikora akazi kiwanje gusa Ah. bo alice tugende yo tugende gashasa hari ikintu marize yapropoje numva twogikora ntitwotandukana gutyasha alon quelque part dusangira akantu tumusezeze Ah, nibyo nibyo.
basha Nibyo, osha, akanya gatoya si bonide nukuri erega kirakora gonginye kuno munsi ha?
Tugende, turaba tugende.
dusangira quelque chose kanya gatoya hamaje furibe aho muje gutekera nanje nce ngaruka kwakira sheri wanje sanzire mera sha sitops
ok les filles allons-y
Nadia, funga kufuli. Maisha, and you guy. Bye bye restaurant moja. Mungu we. Ninde yatola fungu? Twara wewe Nora. Jina hapa ndazita kweli. Ni hatari kweli. Hivi tutafanya nini Nadia? Tukinyene kashano. Bila mtahe nukwicara nakundi. Eh, unakiria? Tena nakuja? yabuze kuza leta ibicuguruye ubwo tumumarira iki tugende shaka Twende. Tumefunga. none mwe nabyo bona ko hari kuguma kuvura pegana canke hoho umugozi afise imodoka nziza nk'irya yoza gufungura ngaho abigenze Ntibazi. gutaganora hatuna naye sinjo twende tugende Attendez, s'il vous plaît. Bonjour, les filles.
Bonjour.
Kwa nini mnafunga restaurant?
chakula imeisha shaka umubwiza ukuri nora turacahisha iki twahomvye muntu resitora umoja yugaye nadia none gasha arabona ko twamaze no kumanura amarido mbese nta kamaro Oh, jolie princesse. Ntushavure ntangorane na moya ta.
tusame baba sio kusirika tumefunga lote lote Nimapele pa baba. Niite ya ndombolo. Si yancho, visa ko karavai.
la charmante. La charmante nani tena?
mani nadia nitwa nadia mo
E Nadia, asisirike kabisa mademoiselle Nadia, mademoiselle ou madame?
tuse ni mademoiselle bon vile tumekwambia tunaenda tugende bayi Eh non, Tibishoboka, ko abajoli et gentille fille que vous êtes. Mugira ingorane, chewe ndomboro, ni kwa pa, ndabasaidia. Pas question, Nadia. Nipe nimero yako ya telefone, eh, au moins.
ibya resitora na Diana Nora ngo birabaye akananira abahinga reka mukurindira ko bizohava bigenda tubonaho tubandanye tubasomera interano mwashikirije ku gice giheruka ariko mudukundire tuba tubibutse akabazo twari twabajije mu buheruka kubona kori umunyabugo agirira impuhwe abanyarusange kandi mukuru we yamubwiye ko bamukoreye ikibi mwumva bitahuritse kubera iki umukunzi wa murikirikuri wa mbere yageze icyo avuga ku kibazo twari twabajije ni uwitwa Clement batazira papartir w'isororezo agira ati nubwo igikino murikirikuri kimaze imyaka icenda ku bwanje umengo nta n'indwi zitatu kiramara ati muzi impamvu ati sije mbona amasaha ya murikirikuri arageze ati ndababwiza ukuri naguze iradiyo ku bwa murikirikuri nako ndongora umugore tudasangiye ubwoko kubera murikirikuri ati ku vyerekeye kori navyo jewe numva adasanzwe atese mu burundi hobaho bakori benshi nta ngorane twosubira kugwamwo muri kazoza namwe bakinyi ba murikirikuri mukanda hagwaye tuve isororezo tuje mu ntara ya muyinga aho manase w'ibuhinyuza agira ati ku bwanje kori kubona agirira impuhwe abanyarusange agat- agatakambira mukuru we ko yobafasha biratahuritse cane kuko kugira wumva agahinda mugenzi wawe afise wishira mu kibanza ciwe bikaba ari navyo yakoze yaritandukanije rero na bamwe bafatira mu ruri rusangi iyo ingorane zibashikiye hari n'uwundi mukunzi wa murikirukuri ativuze izina yatwandikiye nawe nyene ashima inyifato ya kori agira ati kubona kori umunyabugo yumviye impuhwe abanyarusangi kandi mukuru we yamubwiye ngo ikibi bamukoreye biratahuritse kuko vyerekana ko kori ari umuntu wuzuye ikigongwe kandi adafatira abantu mu kivunga iyo hari ikosa ryakozwe kubwiwe rero ngo ikigongwe no gufashanya vyokwamaho naho hoba hari icy'umuntu apfa na mugenzi we arangiza ati ese kori yotubera akarorero kwizera marie therese w'imurambi nawe arafise ico yashikirije agira ati kubona kori agirira impuhwe abanyabugo biratahuritse kuko naho abantu baba bameze nabi ntihabura aba- ab'umutima w'impuhwe biranezereje cane kubona agize umutima nk'uwo n'igihugu cacu cobamwo bakori benshi kumbure hoba hihinduka mboneyeho n'akaryo ko guhanura abantu bameze nka mukuru wa kori ko bokwisubirako kuko wihora umwansi n'umukunzi ukajaniranya abakera barayamaze bati wihora uwawe ugahonya umuryango duherereze kuri iyi nyishu yatanzwe na adolphe wo mu bukeye yanditse ati biratahuritse kubakora agirira impuhwe abanyarusangi naho mukuru we avuga ko bamukoreye ikibi wewe aragerageza kugwanya gufatira mu kivunga no kugwanya wamwibutsa uvuga ngo umwana w'imbeba azira urwanko rwa nyina ubu naho rero ni kakanya tubasomera ikibazo ku gice muhereje gutega amatwi akabazo naka uri nka funderi ukaba ufise umugenzi aguma guteramo ivyiyumviro bibi vyo gukura k'ubuntu abandi buntu ko babakoreye ikibi ubu vyifatamwo gute ukaba ufise ico ushikiriza rero rungika ubutumwa kuri za nimero muza mumenyereye mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icenda ijana na gatatu canke mirongo irindwi na gatanu amajana umunani na mirongo umunani n'umunani amajana icenda na mirongo itanu cari igice c'amajana atanu na rimwe c'igikino muri kirukuri
cari igikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia
nuko rero nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika akaba ari no ngaha duciye dusozerera ibiganiro byacu vy'uno mwanya ariko imbere y'uko duhana agahindukira ndabibutse muri make ko kuva kuri uno wa kane abanyepolitike b'abarundi bari mu mwiherero w'iminsi ibiri mu ntara ya kayanza bimwe mu vyo bamaze kugarukako no kuraba ingene amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yoba atakanenge mu mutekano ntangere abanyepolitike bitavye urwo ruganda basabwe n'umuhuza w'abarundi gushika ku masezerano ngendegwako bita feuille de route mu gifaransa yo kwisungwa mu nteguro y'ayo matora yamara hari umuco w'abanyepolitike ubona ko hakiriho intambanyi icegera ca mbere c'umukuru w'inamashingamateka mu burundi agaton gwasa yavuze ko hariho abanyepolitike bagikumirwa ku rubuga mu burundi gwasa yatanze akarorero k'urunani y'imizero y'abarundi kubwiwe rutagira uburenganzira bwo kwidegemvya canke ngo rukore amanama atandukanye mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze fasile na enjeniyeri bari kumwe muhinga bw'ivyuma diane nahazwe twari kumwe kuri mikoro ndayipfurize kuranirwa mu banki no mu byanyu uruganda rw'ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda rusure rubatumire mu makuru turiko turabategurira igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu